my people. Power to the people. Give power to my people. Power to the people. Give power to my people. Power to the people. I say give power to my people. Power to the people. So now, listen to the voice of the people. pressure. We should love one another. Build us a free world without corruption. Yes, we should love one another. Build us a free world free from discrimination. We should love one another. Build us a good one with good resolutions. We should love flecha my people i salute you and welcome una this uh, wonderful morning to our program investigative table the program where we today do paper check check on the nigerian dailies and this now inform me radio the number one online radio station where we dey talk things the way e be go even help una take dey see wetin una no dey see wetin dem no wan make una see we go help una take um, see am na so e just be because when dem train us dem say make we dey informative make we dey educative and make we dey entertainative <laughs> my name na olayemi i salute una well well <laughs> yeah <laughs> na only one of my brother fit waka enter studio with me today so make una hear him voice the man wey get short leg wey <laughs> get solar panel your solar panel no dey shine today wetin happen. Uh, e don e, e dey come up i go shine am later. you go shine am uh, right. my people i dey salute everybody this morning we thank baba god as he don give us opportunity to stay sit today my name na adeomo akao oh. i dey greet all our listeners um, everybody when dey always hear us i wan use this opportunity again me i dey appeal o. Oh if you mm-hmm. like the good work when we dey do uh, i wan appeal say sponsorship from your angle e no go dey bad uh, anyhow e be whether na advert I, i support am i support am uh, eh, so just try use am do say okay we use am do partnership with una we go dey hear we go dey talk we go dey and then more e go give us opportunity to take waka beyond where we dey fit reach to fit make sure say we get more info take give our uh, people. My name is Adio Moaka once again, and I greet everybody this morning. <laughs> oh, you know, say we Nigerians, we too, they, we too, we too, they laugh. Yeah. <laughs> we never oh. we never enter paper uh, matter oh, but i just see something for somewhere and as i just open one place there and somebody said tomorrow is nigeria independence day say many motorists plying benin auchi road will spend their night at iruepe and ekpoma please rhapsody team should go and distribute pamphlets and food to them please don't <laughs> don't give them flag o oh, dem go beat una <laughs> Say being a nigerian is the worst nightmare ever no i i i refuse to agree with you in as much as this thing dey funny i no agree with you i thank god say i come from nigeria <laughs> he say but may dem no distribute the flag o oh. if not say dem go beat dem well well with the flag <laughs> um, well my people one thing wey dey carry us on for this our country na the sense of humor wey we get na im just dey help us dey dey maneuver, dey survive dey thrive dey all the hives e, <laughs> wey dey for the matter but we just thank god for that one say if we fit look away from the man-made hardship even as we dey talk eh, before we enter studio the man-made hardship wey dem purposely put in place to make people poor to make people suffer so that when they need them during election period if they they will dey vulnerable dey open if they give them five hundred naira they go do their bidding if they give our youths uh, raps or drugs then give them guns they go dey willing to do anything wey wey they tell them make they do na on purpose but even as that thing na on purpose you and me the indigenous people of nigeria we need to wake up to say enough is enough because since they dey do this thing come difference no dey instead things dey scatter mm-hmm. the more mm-hmm. people dey get poorer the more even as we talk before we come even the richest man sef him money no big like that again because of the kind suffering wey dey for dis country man made suffering just because you no want make another person do good wey go impact positively you go say no because no be your person you go withhold that good from the generality of the people that na wickedness in fact that one na from the pit of hell na in that kind mindset come from but i thank god for those of us wey dey lis ten to dis um, radio station so una no get that kind mindset so una own mind na to make sure say everybody wey dey around us dey good and so na the kind mind wey i get be that o because the more people around me dey live good the gooder me i go live too <laughs> <laughs> it's true less pressure less pressure that na one thing wey people no dey know feel safer yes but if i choose to withhold i dey only put pressure for myself i no know why people no dey reason outside the kind box wey dey put the cocoon wey dey put themselves <laughs> why uh-huh. hmm All alright oga adeomo you you get wetin you wan eh i go i go i go first eh, take our normal poem this morning say make una no forget every morning we dey always use this word the difference between the, tra- mm. the political power and the traditional power. Political power now power when they obtain from the people and must be controlled by the people. If you they take care, take note, you'll see say even some political party they use them as slogan, power to the people. Yes. But uh, I did see that slogan as a hypocritical slogan anyway. <laughs> because they real power when they suppose let the people get they no dey let am get them, they only they collect them, take they force the people like the some of the examples where we dey see for some states yeah um, so person go just use the power just lock down telecom say don't communicate anybody again or you must take vaccine otherwise you no go dey my state mm. all those kind stuff or if you no get nirn you no get driving license you no go <laughs> get international passport Don't can imagine that kind thing if i can't tell myself say i won't use leg waka comot for nigeria without passport i can't go do ghana passport you must collect them from me <laughs> because sometimes many of us they always they abuse the same political power when they obtain from the people but one thing i wan make we understand say traditional power now power when they given by god na birthright e be which means sometimes it even the senior the person when na from the way i i con look am mm-hmm. if na birthright e mean say don dey there dey wait for you before dem even born yeah oh yes you oh, understand oh yes yes so right. birthright right. so if a god in a god given power na right, and is to be enforced by the people which means government no get any time when their power suppose dey supersede that when god don already keep wait for you mm. Mm. so first i wan use this one take let all our traditional rulers understand something say never fear anytime when they tell you say they remove staff of office because the original one still dey with you na the artificial one to recognize your pay pay slip na dey collect but the god-given staff of office is still there with you. so for those for those ones wey no sell wey no, no sell na better try to. no no for those ones wey no buy. Uh -huh. because some people dey buy traditionals too those ones wey no buy and those ones wey no sell their bet right but if you dey chosen by god by the gods of your land your people dey with you forget about who dey sit after e turn over your payment go complete later na <laughs> so i just see am So, uh, now this ones go carry us enter papers this morning. All right, chapali, chapali. We get the Tribune newspaper, we get the Vanguard, and even the Punch. A lot of them they grand, but when you they check waiting day table this morning, um, we they see uh, terrorism and uh, and and uh, we know we get another language on no gunmen. But when you don't go kill, you know they quickly they remember say you still named that guy before or no gunman. Well, the Vanguard newspaper this morning, when it be the last day of the month of September, Thursday, September 30th, 2021, say killing in southeast, rage, despair, trail the murder, trail murder of Akuyili, eight others by gunmen. This mm. one they come from the Vanguard newspaper as the major caption. It can carry small small things when follow him. How Akuyili, husband of late S Navdak boss Eight others were killed in Onisha suburb. Igbo nation under siege with too many killings. Ohaneze laments. It's in our hands to make this region better again. Umai. We will ensure public safety. Police. Fish out killers Southeast governors charge uh, security agencies. Buhari Mon Dr. Chike uh, Akoyele says killers must face judgment of man. It's political assassination. I pub. now they talk from there. Say the killing of the guy now political assassination. Obiano promises 20 million reward on Akoyele's killer. You'll see those ones for page 7 of the Vanguard newspaper. Ma, I beg, make you no vessel. Oh. I want my reasoning this morning on the death of this guy. Hmm. Why he be saying at the day when he go collect a postmortem award for the wife? Now they take kill him. Mm. They get some school of thoughts where where they follow that trend where I, I see where they point and say whether they no sure say na the people wey the wife get hmm. issues with that time so whether no be them. e <laughs> be like say you dey read my mind you don dey read where i dey go but immediately this thing happen people begin shout say na i pop i pop i pop i pop You see, but when the thing happen me i just know you know say there is a there is always a knowing yes yeah You see, um, ma. thank you, as you even don't help channel that package. From the very day, I, I, as the thing happened, I, I know to me, I see IPOB issue, even though they don't they, they don't make mistake already on the the rate at which or the level when the country they operate mm. in respect to chasing children, school children, and all of that. I they make mistake in not allowing those children say they won't write exam and all those kind of stuff because my idea is you need these children make them they educated, educated, to take help make your region in case you eventually get them to be a very good one. But first make we come. I they see some foreign hands in that environment. <laughs> foreign hands in the sense say somebody they constantly they like perpetrate evil to name the to environment name yes, a bad zone. Yes. To take advantage of it to fit do it in a like to. Yes. And then uh, even if those other people they innocent, they'll come they talk, talk say, na, them. them. So uh, I, I pub now this time I won't even beg una. If you listen to us, uh, indigenous people of Biafra, it e good make una go organize una own research or uh, how in, one call is it intelligence intelligence team. yes yes intelligence team when anybody perpetrates evil una in una name una go name the person when do the thing and make sure the they reveal where they for hold the meeting and everything so that make they know they use and dey soil because if they make other nations come they look una even if una be dey get sympathizers e go they make them they look una like say una they evil na how una go dey kill innocent people for that reason nobody go wan get closer yes fine let us be sincere This period the wife they get award even though she don't die and at the award after i don't go collect na im dey assassinate am i no call dat thing more than assassination mm-hmm. now uh, when you look at the whole thing before now akuyele get crisis with some drug barons the same people know say they won't give award to the same person wey worry them. and two now political terrain for there is a political tension right now right now for inside anambra state which part of the game our oga this oga belong to mm. na very because not be just that name akuyele e no just that that that position when a wife go take e don further to broaden or bring out the name in such a way when e be say e get weight when e dey do influence ma you dey understand where i dey mm-hmm. go so e dey do influence and because of that the issue about the death of this guy e dey connected to two things wey me go fit tie am to because in most cases bad people dey always sponsor election let's be mm, sincere mm. people when dey do bad things dem dey always sponsor election so that make dem dey get cover up and because of that who this person deal with go determine how they take plan a movement mm. and how they go take take off a voltage so uh, i uh, eh, ipob to me make una no dey silent anybody when e dey use una name take commit crime then government go jump up take talk say na una make una dey quickly dey do more investigations they say and reveal and the reveal truth. the truth so that one una talk am say see who see how people go now dey careful anytime when dem wan send dem say make dem take do something in against to soil the name hmm. una go dem go dey careful say hey bros <laughs> the last one no favour the people when dem send o oh. na my take be that gunmen kill thirty in fresh niger attack uh, independent day federal government declare october first public holiday that is uh, tomorrow um, nigeria go be sixty-one years by tomorrow and some people dey celebrate their birthday as well like <laughs> tomorrow and some self get one woman when i know here in nigeria I i it go be 61 years exactly tomorrow on the on the independent day uh, but one i i want just quickly um, first talk about the 30 people when they, went when they die for inside niger attack you see with the whole meeting about VAT and all of that, nobody the whole meeting about the issue of the lives went on the day lost for several states. Whether i no come from niger state na human being life don dey taken from there if you watch wetin dey happen for kaduna south wetin dey go on for there na human being life still dey go and so whenever you dey take and dey play politics i just dey laugh i dey i dey imagine well maybe where i go for talk this thing e go dey inside tribune more so make i just first leave the matter declare bandits okay You don't even come mm, again mm. declare bandits terrorists wage total war against dem senate tell buhari why why e be say na now na im dey dey dey come up with dis matter e don dey too come close to dem no be say e don dey e don close too close for comfort e don dey e dey inside their bedroom right now remember the pilot wey dem kill who be papa be <laughs> too close for comfort you know say we dey always talk this matter yes say make we dey proactive not reactive na now na now dem wan begin dey reactive abi and to be reactive na dey expensive pass when you dey proactive okay. you see when we dey talk about you know i bin don talk say i wan suspend the issue of the thirty people when they when they don kill for niger attack you see first of all all this why senate play the cons they were very involved in conspiracy of look away. look away they pre ten ded say conspiracy of silence silence they they dey look and say e no concern us after us no be us e dey happen to you can imagine this guy got up He go dey talk for senate floor of the house say all the bandits wey dey bombard for zamfara all of them don relocate to a state its now a safe haven for them. and na im make dem dey attack for there. you see the question when i wan ask this guy you don ever go zamfara as i dey go with my party person to go do inauguration of project if the answer na yes if the people wey dey there no be human being wetin make you go there. okay. because i dey know say as half of rep member as senators dem dey always visit each other state if the people wey dey there dem no be human being i no see you say you dey escort your friend go see animals wey dey inside forest so all the while if they if they shout mm. work to make sure at all costs they tell mr president if you don handle zamfara matter we dey pin you down on impeachment the bandit for don plenty reach to the point of say you go bomb one set the other set go relocate go kaduna okay. you go bomb one set for kaduna the other go go dobe you go bomb the other go come as dem migrate go come the south now so every part of the country suppose dey consign us if you dey ondo north ondo central and ondo south if something happen for ondo north even the south need to be prepared and dem make sure say dem go help those ones take nail am to the board because the day when that place no go dey comfortable for them you go be their next target mm. na this guy come start to dey shout mm. bros in fact finally you don discover say e just be like as the enugu state governor dey talk that time say people come they come dey him don call for four hours and whatever but later i come discover say cause the day among people wen die the question is the life wey don dey dey lost for your state since e no matter e no matter na because your cousin don dey involved in the death now you come dey begin dey think am say. okadeomo oh, i as i watch one video wey dey wey dey put dead bodies men women children for inside trailer those na people family people husbands people wives, wives people children mother. people's people mothers and sisters sisters uncles uncles brothers some na even the breadwinners of the family just go so dey quiet all this why? all this why? na now when e don reach your state the blood wey don dey shed of the indigenous people of nigeria for the sake of money for money because oga erufai tok say na bandit na business dem dey do for the sake of money because who dey do business na money dey look for for the sake of money dey quiet na now na im dey wan tok when e don near dem i think dat guy dem need to impeach am dem hmm. need to impeach am to me o oh, or in fact not be even impeachment if pipo need to call am so many all the while you no first know say you go do something to make sure we prevent this one from happening to us now now you remember you you know one thing oga delmo wetin i dey you know say for the past how many years all the things wey we don dey forecast we dey see dem dey play out yes wetin i wan talk now make people watch the indigenous people of nigeria go learn how to adapt mm-hmm. to the situation wey dey put us when we learn how to adapt we go come dey proactive in the process of adaptation eh because the in fact wetin dey come next those wey feel say e no concern dem now because they no know how we take survive the system na them. go hear we. I, I, I, I agree. I concur and I say amen. Hmm. you know, ma, you remember the time when this mm. government just come into power in 2016. Again, one minister, minister of interior, went do recruitment that time when people for die. You remember that? Yes, yes, uh, yes, uh, uh-huh. yes. When yes. people see they pay one one thousand naira to go do the interview, at the end, the, some pregnant women die for stu- for stadium and all of that all over the country. At the end, they say the man raised 600 million naira from that project, and till mm-hmm. today, we don't know where the money waka go. They say they go refund the money to the people. The ones when don't pay when die. No, I don't know how they do them then. But that period, as the minister for interior, remember say all prison yard then they under in, a, a, a watch. Mm. Nigeria Immigration Service when they take do that recruitment, they under a watch nigeria oh in fact almost all of them, dey under am that period di day when e visit when they carry am go that prison yard When how they dey call am for inside abuja when kuje kuje na he see himself say where i dey so no be here no be like this. e suppose be okay no be like this. e suppose be wetin you dey try talk the first question when somebody ask am for inside there meaning you know say all this why when you be when you be minister for interior you no know the maintenance of this place how this place look like na now you con know oga you go see this place so that next time you know anytime you get opportunity again you go dey sow better seed for ground you see many of us dey always think say na the people we dey do we no know say we dey do ourselves if you pour cold water for ground for people to match you go match on a very cold soil good soil anytime when you dey go out but if you boil hot water for ground in most cases even the iron when the water touch go dey hot for who for you to match am later so wetin i dey try let us understand be say senators in nigeria and house of rep members no dey feel say the problem of nigerians na their problem mm. they always dey look for how they go get return ticket they always dey look for because of wetin make am shout now the man don discover say if they allow this thing continue this year end campaign go dey start by next year let's not be very sincere uh-huh. all constituency meeting go start I must return where dem wan return to na where you to beg people yes where you don discover say dem wan return to to villages where they don kill people people finish oh oh they go return you know why because by that time the bandits go take over the village and they go eh, go They They They They go. go. go. go. return dem my people see e good make we dey do good o oh. no dey use your position take dey look say the people wen dey now dem no be human being oh. well two nigeria operators mtn airtel don say dem ready for 5g deployment una well done hmm. oga adeomo they hmm, eh, do eh, check check on the effect the negative effect of 5g network e dey online make una go check am our government na copy and paste na im dem dey ever do copy and paste dey talk about the effects the negative effects the how cancerous the thing be how the thing sef the the um, thing dey destroy plants and animals and all that we see videos oyibo dey dey fight against 5g network and yet our government dey accept 5g im eh so dem wan kukuma finish the work now Um, I, I, I, first of all you know the the country where we dey na country where dem dey always force people to accept anything when dem don get money from now first of all me and you know say the mountain of mask round our houses mm. residential areas and the way e be not be so e be for outside this country yeah. they always dey far then secondly when research show say radiation dey around even the phone wey you dey use yes i i don do one yeah. experiment for you before now even the phone you and discover laptops. yes if we can say these people these things get radiation how e come be say na wetin dey transmit am no come get yet one person go just come up use im ministry just interpret wetin no dey say don don worry just talk to dem dem go take am if phone dey use yes if phone dey use infrared na im make am fit dey do explosion during say you dey use am dey receive call and at the same time dey turn fuel into into generator mm-hmm. if phone radiation dey fit dey react whenever you dey close to a gas wey you dey take cook for your kitchen na the mask go come dey free na the na that thing make people come dey begin dey rent or sell part of their house, house or uh, compound place, for mask land. and at the end of the whole thing they no go even give them light use but i wan make we quickly realize one thing nigeria be one country wey no get real treatment for cancer hmm. the chemotherapy when dem they undergo Now, waiting they drop hair from people head go find out i know they accuse them the medical doctors when i know they treat cancer for nigeria and for even our states hmm. i feel give you 10 when dey dey in charge of cancer treatment all their patients one by one don't they go the number they reduce of their cancer patients hmm. who fit survive am na grace of god not be say na the chemo now the question is this government wey never fit provide for you security whenever never fit give you food whenever never fit make you get good housing whenever make you get light na im wan come deploy 5g network and at the end the effect of the network e go come dey responsible okay wetin wetin di nigerian government dey responsible for when dem go come dey responsible for 5g for five eh, effect The effect of 5g on di pipo wetin dem don ever take responsibility Ma, for. if i ask we don finish 4g how many nigeria even fit dey access am wey we come dey migrate dey go 5g wetin be di target who we really dey count as so when we dey talk about say conspiracy dey in the whole world and we dey accept on copy and paste project we dey tell people say we no know wetin we dey talk mm. anyway um, the holy book don talk am before say the time dey come people go be lovers of money and more than lovers of good so uh, so na that season we dey now you know everything we don talk say dey play out and so e don dey work well uh, my people na still dey listen to us on informe radio this morning and dis an investigative table The program we we take they do paper check check on uh, our national dailies and we still did the vanguard newspaper this morning. Uh, All right. Make a sharply, sharply move. Uh, 2023 electronic voting transmission of result way to go. You'll see that one for page 12 of the Vanguard newspaper. Mm, this one, former, they come from uh, former president, former president Jonathan, Jonathan. Saying that the way to go be that. So, who they stand against electronic transmission of result? The person that because they get ulterior motive. <laughs> uh-huh. we, know. We already we know already now. Know now. we know. We know. we know, say the result of a cow cannot enter electronic voting. we know say cow cannot turn print <laughs> we know say under age sometimes e dey uh -huh. so na im make am when e dey malfunction e dey malfunction so na im make am when the thing e dey get as e be ha ha okay insecurity stop the killing pope francis tell buhari. i read that one i con dey i con dey i say na pope na really talk that thing abi dey just dey forge am oga dey omo. Eh, pope francis na him na him dey talk say he talk am na him dey talk say <laughs> he talk am yeah say make he stop the killing so ah, why you go dey talk say make eh, president stop the killing They don do their own investigation for dem too you no remember that day when i dey tell where we dey talk about the issue of say e go the united nations the uh-huh. general assembly e come speak the opposite of wetin dey go on for nigeria i mm-hmm. say these people get their own intelligent report about the oh, country oh, i remember now yeah uh -huh, uh -huh. so it's a gradual return of his statement <laughs> they all dey there abi rome no dey part of un eh? <laughs> so they finally don speak to am stop the killings uh -huh. we know say you talk say human rights you dey respect am or you go dey respect am we know say you talk say you value lives now show say you value life make e stop the killing stop the killing na e go make people eh, know say you value lives e just still remind me of wetin eh, the the late eh, head of state talk say if ah. something something something don pass May we use am directly ma na abacha talk so okay okay na oga abacha talk so if dem dey loot him money why dem no go take his statement <laughs> because dem dey collect him money share am as market money uh, market um, money eh. for for <laughs> ele during election uh-huh. the last three hundred and twenty something million dollars when they carry come shey they call am market money uh-huh. <laughs> if they take abacha load they should take abacha speech e say if crisis linger beyond twenty-four hours the sitting government hand dey inside because if they actually mean to stop am they go fit stop am na there i be i be dey reserve that word wait for Uh, want something when they inside tribune <laughs> but maybe we dey go uh, anambra guba matter police to deploy six helicopters Uh, policemen i mean police oga That thing na to just chop money you know why for the whole election when i don monitor around the country all helicopters never land for anywhere before say see wetin dey happen and they come there come save the situation and yet and yet na they always use helicopters and you see the speed you go dey ask me dis people even they see wetin dey happen for ground mm. you see the high you see when i dey ask eh, i try to as much as possible to make i take dey check how the developed countries dey use helicopters dey monitor crime mm. one there is a constant there is a a particular speed rate wey dem dey take even motor wey dey waka for ground dey run pass am on air where if you no get obstruction yeah two cameras dey when go be like say you dey watch the video of everything when dey beneath the thing but ours na the man when dey up there dey use eye dey look ground <laughs> when me and you know say sometimes at age forty in nigeria people don dey go blind <laughs> <laughs> so how is it possible say you when dey up there dey look ground you dey see who dey create wahala for eh, polling units so man you see we don dey use we, all these ones are just to justify the amount we want to budget. for for it. on security sixty billion naira so that we go talk say we buy aviation oil all those ones <coughs> just to make sure we take and justify and all at the end yes after all aviation oil don dey cost we use am run up and down for the election to round up where you land who you catch <laughs> see i know say we never prepare we we still dey we still dey play games we still dey play games you know why because even the police get who dey support during election of course na na the highest bid eh, na the same ten and ten pence now na we dey talk say dem dey allow everybody to go into hardship because dem know say dem go need dem no, need. no they go use dem use dem uh-huh. yeah. use no, dem no be need Not be need who you need na person wey you help. Mm. na you dey need during the period when you when you dey go do yes. do something or something. this one na, na use use and dump. yes a conditional way to promise elevation, meanwhile mm, no dey ever come condition yes but eh, me and oga adeomo why we the people the indigenous people of nigeria why do we keep falling victim. yes we never really get the ability to fit escape you know we never get the gut of taking you remember we dey discuss a few days ago i <laughs> say nigerians we never fit pluck on the courage to take talk say i take a decision say i no go ever just that courage na e we need and you discover say this threat go go if personally i sit down talk say i no go see somebody around 2017 i say i no go ever reach here until god do a e work if all nigerians take that decision no i use myself um, as my um, case I, study I understand. if all nigerians take the decision say i no go ever help you carry gun during election until god choose to answer me then me and you go come meet for that place as equals you discover say even the politicians will do a rethink but uh, wetin e dey take na sacrifice o oh. i no talk say the sacrifice of putting something at the junction i no talk say <laughs> the sacrifice of uh, using your mother for anything it is the sacrifice of bearing the bearing pain for the a pain. while. Mm. the temporal pain. yes and it's temporal yes na temporal and once you are able to bear it god will now say hey this my son don ready for life let me open the door na so e dey always be darkness no dey stay on earth forever e no possible but we no get that guts that courage to take talk say henceforth oh government dey you remember when i tell you say after election in 2016 somebody call me hmm. tell me say oya come mm-hmm. i say say dem wan give you work i <laughs> tell am i say mm mm na two calls come that time the first one i say advance agbero <laughs> the second one i say i no wan work with even the person when they call me say make i go make see go they say why i say no my conscience e too dey expensive It cannot be bought with penny ah uh ah -uh. the guy no he say i no understand you know how much that guy wan dey take care of you <laughs> i tell am say i say see the car wey you dey see there is a price beneath the seat where you sit down wey you no dey see if dem buy you car wetin dey under the seat that na parable yes wetin dey under the seat when you sit down you know e too big pass the motor wey you see so which means you need to get the, the courage to be able to bear the pain suffer it for a while and then after a while you see say the light go dey shine on you and then these people go be afraid of you i dey tell you the truth you come get the mind to fit speak publicly mm-hmm. you go speak am and nobody go fit do you anything because dem know say you be one man squad my people make indigenous people of nigeria get the guts to just say we wan bear the pain for a while darkness no dey dey around on earth forever so i get morning afternoon and evening yes federal government don approve fourteen days uh, paternity hey. leave for civil servant. why you come read this thing today <laughs> because as i read this thing i dey vex i say dem sit down dem no see better thing take discuss na, na, na paternity, paternity leave, yes, na yes. dem come sit to discuss. Uh eh, -huh. Eh, as all of dem don start to dey marry small small children ko how dem no discuss paternity leave. akade omo uh ah, -uh. Ah. this na mediocrity at work serious small mindedness. yes na fourteen days. federal government. Uh eh. -huh insecurity you can imagine you can imagine wetin federal uh, government dey discuss sit down go dey approve hey. dem eh. come tell the the head of uh, uh, civil uh, service yes the head of civil service federal civil service say make e go announce am i i i i look i say ah na this one you wan see go tell people. i shame i oga dem i dey shame for I, this for in this. fact even as i dey read am now i shame i shame shy. <laughs> <laughs> you who do us like this. I sometimes eh, you know I tell you say with a minor in major and, major, major in minor. Oh, oh. like say we need to reverse our words so that we go dey see the right things uh, <laughs> okay. dey happen. no, no but na wetin i see na i talk now i see because na fourteen days. no make we dey talk wetin we wan see. okay okay. Eh? Um, eh, like say we go dey close our eye to all these things so that <laughs> make we dey talk wetin we wan see. oh my god in heaven. <laughs> oga dem and dem go dey talk say eh, pipo dey see us finish because of meanwhile di federal government di pipo wey dey work for federal government say na dem dey even cause di sea finish for our country naija you know when eh, get wetin at di point when child pikin dey develop e get wetin we dey call di toddler stage right now the federal government don finally tell us say dem dey creep dem dey crawl. say dem dey crawl. yes. but you know my pikin my my first pikin that pikin no crawl o. ma i agree. <laughs> my pikin no i. Hey, eh, <laughs> okay my first okay. pikin e no crawl o. Hmm. from sitting. now e start to dey hold things now e start to hold things Just now e start to waka. waka e no crawl. wow. so our federal government dey no fit. dey no fit dey no fit imitate am. <laughs> <laughs> on reasoning na dem come dey dey go two weeks paternity leave sixty one o yes sixty one years na we go complete tomorrow uh. and then we still get people wey dey reason like this. on two weeks leave for fathers when their wife born ma this thing don linger for about seven months now the first time when i see am read say the day under deliberation i come say i don understand what for they say fathers need to dey support their wives for a period of two weeks whenever they born when a wife born na im dey come stay so finally when they come do their approval now i come dey ask myself i say no these people na all these kind things dem wan dey look at when on daily basis the death rate in nigeria is not in any way less than hundred. make we forget covid nineteen, scandemic. Uh, <laughs> na this pandemic <laughs> <laughs> not be pandemic no na scandemic now make we forget make we just forget that one because i no wan go there okay eh, eh, the money wey dem dey collect so make we look at the other oh, um yeah there issues wey dey take place for the country from the health sector when you look away from the health sector because we know say the level at which people dey die of diabetes mm-hmm. heart related diseases and mm-hmm. all of that cholera cholera and even right now state governors know say they fear cholera if e pass the very uh, koro but make we leave the matter now the people when terrorists i no need to let president go announce say he don declare ban the terrorists when me and you know say na the same people dey operate mm-hmm. all this why now the question is this if on daily basis you sit down for meeting the number security agents wey dem dey carry come give you tell you say see how many don die you remember this very this very uh, senator mention say twenty-four security agent na dey kill instantly for a place but dem no allow media carry the news but the guy go voice am be like say dem come dey tell am say oh boy wetin dey do you now we no wan let anybody hear this thing. you know say i dey talk am say that's why dey dey shut down telecoms for some areas mass see the one wey happen for zamfara now right now the the scores of of uh, killings wey no dey nobody dey see am eh, because you cannot upload it to social media eh, now dem come come tell us say na twenty then eh, kaduna hmm. kaduna now wan shut down telecommunication for no particular area kaduna don shut down Okay. temporarily on some areas already o oh. e dey here na ah. which areas dey shut down why so that the people no go get access to report and also to to uh, protect themselves, protect themselves now say that they come that they oh. come o oh. because phone I, is easier yes. to contact. they are just making the indigenous people of nigeria wiser. every day every day ogade omo na uh, one paper we yes, still dey. yes i wan comot for here as i just dey here so i wan just comot. ankuyili matter you wan comot but you still dey eh, enter am. obiano promise twenty million naira reward on the killers oga you too fast o. <laughs> to me to the real security intelligent gathering if you will ask me say wey if you will ask me mm. say wetin how dey dey do am before you put a bounty on anybody mm, head mm. this man don violate am na cover up okay so we say dem go always dey uh, expose themselves na cover up abeg well the tribune newspaper get this one say senate to buhari declare bandits as terrorists okay na the statement na be the issue okay you worry me too much i hereby declare bandit terrorist. I, I, they say na action speaks louder than words. if words. if i don declare am terrorist eh, and uh, i no wan do anything about am wetin come happen when we know they have a minister. <laughs> for the other paper you no see am. Eh? he talk he talk say make uh, say make they question gumi yeah the, um, the uh, one of the papers yes. went talk am say make dem question am e be like e be like say na inside page dey for inside here uh, make i dey go first come, uh, make we fit break am out make i look for am come out make i just okay this one na na for the daily uh, the daily report okay. na get this yeah. news so where e for talk say uh, uh, fg needs to be ruthless with bandits gumi should be questioned niger senator na im yes talk that uh-huh. thank you very much mm-hmm. i be see na inside page dey i no fit open reach there before okay sharparly sharparly eh, thirty-four kid in niger kaduna shut down telecom services ban motorcycles you see wetin we just dey discuss uh-huh. just now if na the way to go be that are you trying to deal with the bandit or oh, you are punishing the, the people. people that are or making the people even more vulnerable, vulnerable. say ban ban uh, wetin bikes ban ban motorcycle e, they come ban uh, uh, you know when they use the issue of motorcycle first of all i remember then when the edo state governor ban bike for inside town mm. these same governors in the north were the first to say why would they stop their boys from working here that time now dem don dey use di motorcycle enter emir palace start shooting in fact abeg all di kings wen dey decide make dem dey mind dia gate o to make sure say somebody don ride motorcycle run enter your hmm. gate -huh. now wen di governor ban bikes den dey were shouting why dem come dey ban motorcycle now because finally di matter don report for their leg two telecom eh, eh, telecom when you dey shut down is it for the good of the bandit or for the good of the people people wey don dey suffer problem social amenity wey dey help dem to make sure people can either come to their aid or yeah. whatever you now block it from going anywhere e show say oga you are a part of the business. Mm. The, you As are a part of, of the problem of the people five. yes you are a part of the problem of the people because telecom is not what they are using attacking the people ma if na the if na the the the mask dem dey for launch missile when e dey attack environment yeah. will say because of the height of the mask they should bring them down yes. right yes but they are now coming directly in fact i dey ask what is the motive behind shutting down telecom for zamfara and kaduna okay when you check these two these two states states when i check uh, maybe benue go soon enter no benue no wan enter na im make dem you know say benue no dey on the same page yet okay Uh, probably by the time dem settle politically mm. uh, benue fit also okay make we offer make dem no dey contact somebody mm. say make dem dey come the question is i dey ask if a research that was done an investigation that was done recently show say even policemen dey contact these people. even uh, army officers army officers dey contact these people as mole mm. giving them information we are coming wait for us or we are not going to around today go operate is it by shutting down the telecom that people are now using, using. as a way to be alert so e show say oga oh, na you dey kill the people <laughs> okay oh, six months after partial ban lagos begin fresh onslaught against okada <laughs> Five thousand two hundred bikes seized Sixty suspects arrested Five hundred thousand riders Uh, faith hangs. We are under pressure to act, government. Victims speak. Only total ban can uh, eradicate er, can eradicate uh, Ogadeomo, whatever. Your glasses. Uh, I, I, go, I, go, I go use them. <laughs> Government poverty, it, it, the ink stain the place. Ah, ink oh, stain oh, them okay, completely. Right, um, so you don't right. let the matter go. <laughs> Uh-huh. Government poverty responsible. Uh, <laughs> government government poverty responsible human rights activist lawyer nine dey talk e say government poverty nine dey responsible for wetin the bike riders dey do for inside lagos state well uh, alleged seven point one billion naira fraud court stop efcc from retrying orji kalu <laughs> <coughs> Now well done. We dey waka pass that eh, one. Yeah, yeah. Across. Ah, <laughs> INEC to adopt electronic transmission of result in Anambra. Yakubu they talk from there. Uh, recruitment into security agencies have been politicized. Zulum. Now they talk from here. It has been politicized. Okay, don't take now. You know, say sometimes we don't discover say almost all the agencies now now one section of the country now they enter others no dey enter if they finally enter na sabisa forest dem go see theirself. Mm. in fact the man the only thing. you dey say dem wan recruit so you don read that one. i don they don wan recruit. They wan recruit who they wan recruit. um, ogadeomo abeg you ah, get ah, any other one. Uh, anger trail okay the death of uh, uh, dora akuyele's husband by gunmen in anambra. the man no get him name why dey dey always put the dora name before the man name. you know i tell you say na she mm. skyrocket. Eh? yeah na <laughs> she skyrocket na the woman go collect award in debt na oyo seek to join rivers vat suit against federal government ask appeal court to grant joinder eh, application oh okay. you know say among the three states when they talk say that they get the highest and then no dem go generate the highest and get the lowest and then um, thirty something states na dey get they know they generate enough but they get more Or oyo dey among the state when they generate more and get less hmm. so they can't join in the suit against the federal government now say on the vat battle fec don approve 14 days paternity leave oh, oh god covid-19 world bank okays nigeria 750 million naira economic program eh, million dollars program you remember we talk about this 750 million naira grant hmm. when each state dey get 25 million dollar of whatever now they don't okay nigeria rank 82 82nd in world digital quality of life index now wetin we go fit take from well you okay, get na only one wetin you want take another one Now only one i wan take from from the premium times eh wey you don't take am finish you go like this one well you go go back i go take this cartoon They no go see am na na only me and you go see am you wan na read describer. <laughs> i wan describe the way the matter be. wait okay. before you begin describe make i make i read this one this one na from the premium times of uh, today e say reps to probe rising cost of food goods services in nigeria gangan. make these people go take time o. Oh. <laughs> they get a, eh, a eh, regulatory agency on price. Oh! when dem wan probe who they want probe dem wan just enter market begin dey question people <laughs> oga adeoma get who dem wan who dem eh, wan probe. see for this matter so one farmer when they talk say the farmer no get not not be them. They put price wetin dey happen be say people dey come buy the goods from dem dem go even price am anyhow yes yes now dem go so rubbish am rubbish the price wey be say if you if you like you buy am if you not like eh, carry go because dem know say the thing go perish for their hands now so wetin dem go do the farmers the farmers go the farmers go sell at a very low price to these eh, people then na those people na im dey determine the price who be these people wey dey determine the price ah. and why we the farmers not dey sell because i'm a farmer why we the farmers why they not dey allow us sell for market sell for market directly directly to our final consumer uh-huh. but because unions no dey ever want the game change go soon happen yes because right now if you want anything you must come come meet us come meet us for where we dey we create farmers market eh, farmers market wey be say individuals go fit that na the only way wey we fit take i i i to quickly do you see there are three two bags wetin we dey call ungodly <laughs> allowance in millions then ungodly salary in billions in billions two big big bag dey on top uh-huh. of each other dey back of a politician with very tall cap uh-huh. and then the politician get belle mm-hmm. in fact he shared. They cover a lot of villages uh-huh. and community and constituency <laughs> e called carry the signboard debt forgiveness no <laughs> forget say mr president beg for the forgiveness of nigeria debt but even at that, <laughs> the people wey dem dey show di wey dey show di whole of these things come dey look the man and woman come begin dey look with your uh, prof flagrant <laughs> life Now you dey tell us make i forgive you your debt when behind you you dey collect billions as your allowance and millions as your i mean billions as your salary and, and millions in your allowance and then make i forgive you after you don borrow money you go use allowance and this thing take collect and comot for office mm-hmm. oga go and pay me my money okay you know say this morning i dey talk when i dey talk say eh, each nigerian dey go dey oh. eh, owe one hundred and sixty is it one hundred and sixty-seven thousand naira so each and some fraction say na each nigerian dey owe as a result of the debt wey dey for ground so na i tell oga adeomo say me and my family we no owe I I owe owe. so just waka comot i no owe <laughs> my people i no owe I and you know be in there me and my entire family to the last generation we no owe nigeria money because my papa teach us say make we no dey borrow make we dey manage the one wey dey for our hand <laughs> <laughs> so i no dey owe oh, my name na adeomo akawo oh, na don hear now i no dey owe. my people na don wetin we talk yes we don use laugh take talk some serious things but make all of us shine our eye well well i go wan talk this thing again say make we look around us our environment our communities make we find out um, the strangers wey don dey around us since because right now nobody is safe una don hear even the the senators don dey cry wolf after dem don collect kolobi kolobi kolobi na now na dem come dey cry wolf but na for us the indigenous people of nigeria to look inward look around our environment begin take note of people wey be strangers wey just come so that we go dey monitor them because na those people na go sell us out but god go give us the wisdom to take make sure say all dis pipo no go take wetin god give us na wetin i go advise today be that. my name na olayemi till next time we go come again i salute you